abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero. Itetero.
Itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero, itetero.
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unaniwe imbere yanjye kuko baka oya erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice
turabasuhuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe cyusa nanjye teta tubahe ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye pe amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose ese nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko tuzajya dusaba ababyeyi bacu bagakingiza utwana tw'iwacu sibyo nibyo rwose teta bora inshuti zacu namwe nimutubwire ababyeyi banyu bajya babagaburira imboga n'imbuto amata amagi ndetse n'indagara muze twumve inshuti zacu nasi ababyeyi bacu bo bayishyura iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanurira akamaro k'inkingo ndetse no gukingiza abana bacu inkingo zose uko zateganijwe kandi mu gihe cyagenwe kugira ngo abana bacu bagire ubudahangarwa buhagije bw'umubiri wabo uyu munsi ababyeyi turasobanurirwa uko tugomba kugaburira abana bacu mu gihe bagize ikibazo cy'imirire mibi kugira ngo tubarinde kugwingira ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
igikwavu igikwavu kinini iyo kigenda kigenda gicebaceba kigenda gicebaceba a ubaye ikikanya biba kame e imbeshi irakanya ntabwo akubeshyira baka none se mugizanye ko narindi kwicebacebera gutya nyine wari uri gucebaceba ukajya mugongesha ikibuno gutya ahita nkandagiraho ni uku gatsintsina komera kanya turebe ko hatavuye amaraso nta kintu habaye baka musaba imbabazi bambabarira kanya ndakubabarira we mwumve mbabwire igikwavu tukireke mbigisha akaririmbo ah ubwo se ko umukino wari utangiye gushyuha akaririmbo ni gashasha se kanya iyi ni gashasha nako numvise ku ishuri ejo abanyeshuri bari kukaririmba niba ari gashasha katwigishije kanya rero ndashaka kukamenya twese turabishaka ngaho twegerane rero ni ukurapa ariko ngaho mwese nimuvuge ngo yo yo yo yo yo yo ko mudahengeka intoki gutya se nimuzihengeke gutya ngo yo yo yo dore gahene guhengeka intoki byamunaniye none se wabigenza gute gahegira gutya nk'ugiye gutera pisi
nabishoyesha pisi pisi mwana yo yo
twakomeje yo yo ninde watubwira ibitera imbaraga yo yo karoti yo yo amagi yo yo inyama pisi pisi mwana yo yo imboga yo yo amata yo yo ninde watubwira ibi ibi ndabyibagiwe we yo yo mukomeze muvuge ngo yo yo yo mbanze mbyibuke yo yo yo yo Ari- ariko se kanyo turahera muri yo yo yo kugeza ryari ah kanyo ibyo byo kuvuga yoyoyo twabirambiwe di apu muri gusakuza mugatuma mbyibagirwa yo yo yo yo yo yo eh ndabyibutse yo yo ninde watubwira ibirinda indwara amashu yo yo yo inyama yo yo yo shamwaye si indirimbo tukanayibyina
teta karame wumvise ukuntu kanyoni ashaka kwigisha utundi tunyamaswa indirimbo yumvanye abana ku ishuri yego disi cyusa kandi utunyamaswa twose twabyishimiye none se bana nshuti zacu ngaho namwe nimutubwire mwebwe iwanyu babagaburira iki yewe ndya ubugari n'isosi n'inyama na- n'igi yewe ndya umuceri isosi u- ubugari inyama n'ikijumba turya ibyo kurya bivanze kugira ngo tujye duhage tuzakure ngewe ndya umuceri n'imboga n'ibishyimbo kugira ngo nkure kugira ngo nzaba n'uwa mbere kugira ngo ngereho n'ibyo ababyeyi banjye bashaka yo abana mubivuze neza rwose yego disi cyusa abana mujye musaba ababyeyi banyu bajye babagaburira ibiryo biriho imbuto imboga amata amagi ndetse n'indagara kugira ngo mukure neza sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze tubyine dukine twishime twese
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
bana nshuti zanjye muraho neza muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinyana pauline abana muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare twakoze imyitozo yo gusoma mu mukino imibare rimwe kabiri gatatu uyu munsi tugiye gukomeza kwiga imibare mu mukino turiga umubare kane nshuti zanjye muribuka ko ubushize twize indirimbo yo kubara ijyanye n'imibare reka nyibibutse hanyuma tuyiririmbane rimwe rimwe rimwe rimwe ni umubare kabiri kabiri kabiri kabiri ni umubare gatatu gatatu gatatu gatatu ni umubare kane kane kane kane ni umubare gatanu gatanu gatanu gatanu ni umubare sigaye nzi kubara o sigaye nzi kubara o reka nsabe noneho umuntu mukuru muri kumwe rero afate twa dukarita yandikeho imibare ngiye kumubwira iyo mibare ni rimwe kabiri gatatu kane kane murakoze cyane ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwandikira imibare namubwiye nshuti zanjye reka noneho turebe ko twibuka imibare twize ariyo rimwe kabiri na gatatu reka nongere nanone nsabe umuntu mukuru muri kumwe afata ayo makarita ayavangavange ayashyire imbere yawe murakoze cyane noneho nimutege amatwi mwumve uko tugiye gukora umwitozo nimvuga umubare uhita ufata ikarita iriho uwo mubare uyereka umuntu mukuru muri kumwe muriteguye umubare kabiri murakoze cyane niba ufite mu ntoki zawe ikarita yanditseho umubare kabiri wabikoze neza ngaho noneho nimutege amatwi nongere mvuge umubare ukurikiyeho umubare rimwe mubikoze neza cyane reka dukomeze gukora umwitozo ngiye kongera mvuga undi mubare hanyuma utege amatwi umubare gatatu ni byiza cyane ndizera ko ubu noneho mu ntoki zawe ufite ikarita yanditseho umubare gatatu bana nshuti zanjye ndabona mwibuka imibare twize ubu noneho tugiye gusoma umubare kane ndasaba umuntu mukuru muri kumwe afata agakarita kanditseho umubare kane akaguhe ugafate mu ntoki ukitegereze hanyuma umuntu mukuru muri kumwe nawugusomere akubwire ko ari umubare kane hanyuma nawe usubiremo ngo umubare kane muwusomye neza cyane noneho reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe nanone afate twa dukarita atuvangavange adushyire ku meza cyangwa ku musambi imbere yawe nshuti zanjye ngaho nimutege amatwi rero mwumve uko tugiye gukora umwitozo wacu abana mugiye kwitegereza utwo dukarita hanyuma mukuremo udukarita twanditseho umubare kane nimubona agakarita kanditseho umubare kane muravuga ngo umubare kane hanyuma ako gakarita mukereke umuntu mukuru muri kumwe mube muratsinze murakoze cyane ndizera ko mwese mwatsinze ngaho nimwiha amashyi menshi nshuti zanjye isomo ryacu rijyanye no gutahura cyangwa kuvumbura umubare kane mu yindi mibare ntaho arirangiriye ariko reka mbasigire umukoro muze gukomeza kwereka abo mu bana batakurikiye isomo ryacu udupapuro twanditseho imibare twize ndetse mubereke n'agakarita kanditseho umubare twize uyu munsi ari wo kane murakoze cyane murabeho naho ubutaha
mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzate kantarangiza asanga urukundo rw'umugani rumanitse ku muganda w'inzu
abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo teta kandi iyo gukora dukomeza umugani w'abana ba nkende bubatse inzu nibyo rwose bana inshuti zacu muze tumusange aradutegereje
kera habayeho abana Karamenyogoku mwiriwe neza mwiriwe neza nyogoku yego mumeze neza tumeze neza nyogoku ngarutse kugira ngo dukomeze wa mugani harya ni uwuhe Nu- yego abana ba nkende bubatse inzu abana ba nkende bubatse inzu abo bana babaga ahagana he yego babaga mu ishyamba babaga mu ishyamba noneho se twaje kumva ngo iki twagarukiye hehe yego twagarukiye aho abana ba nkende bubatse inzu y'amatafari bakayisakaza bakayisakaza n'amabati Mm, amatafari imvura yagwa nti- ntibagwire n'imbeho ya- yaza nti- ntiwa- mwunganire di mwunganire indi mwunganiye imvura yaragwaga Eh.
ntibaguhere kandi kandi n'umuyaga waza ntubi- ntu- ntu- ntubice kubera bari bubatse inzu y'amatafari inzu y'amatafari ehe yego noneho rero ngo byaje kugenda bite eee mukurikire rwose ngo iyo nzu rero yari ishakaje nyine amabati yubakishije n'amatafari ngo bayiraragamo imvura ntibanyagire ngo nyuma y'iminsi mike bose bagiye guhaha bava mu rugo ngo noneho hagwa imvura nyinshi cyane ya nzu ngo iragwa nturumva niba ari inzu ya kangahe ubwo kabiri ya kabiri iguye mbega ibyagoyo ngo nkende n'abana be bageze mu rugo basanga inzu yabo yaguye agahinda karabica cyane noneho ngo abana ba nkende ntabwo bacitse intege basanze inzu yabo yaguye bigiriye inama yo kujya mu gishanga maze bacukura ibumba ibumba murarize aba bana rero nibyo bakoze bagiye gushaka ibumba mm, mu gishanga ngo nuko rero babumba amatafari matoya amatafari mato murayazi barayanika bayapanga neza maze barayatwika kugira ngo akomere eh? ayo si amatafari tujya tubona yubaka inzu ahiye yego tugarukire ahangaha tuzakomeza ubutaha sibyo yego nyogoko teta karame wumvise ukuntu abana ba nyende bongeye kubabara yego shacyusa ya nzu wubatse y'amatafari y'ibitaka nayo iraguye oh teta karame ntituzacikere igice kizakurikira noneho mbere y'uko dutaha tubanze turirimbane indirimbo muriteguye twatangiye
Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ah, ninde watubwira bimwe mu bitera imbaraga ibijumba ibirayi
Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ah, ninde watubwira bimwe mu birinda indwara imboga imbuto
Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ah, ninde watubwira bimwe mu byubaka umubiri ibishyimbo inyama
Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti Ogni funguro ku meza mpita ngira apeti
oh mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se nitunaniwe muze turuhuke
ariko se mwana wanjye wewe urya kugeza ryari koko nicishije kibondo cyanjye humura uraza kumera neza keza iturize kibondo
ese kayite ndakumva wowe hirya na keza ntabwo muryama uzi ko mwambujije gusinzira neza neza Uti iki pe uti ngo iki Eh?
mwambujije gusinzira urashaka gusinzira Hmm.
ntabishaka se ubundi se birinze bigira aha hose atari ukubera wowe ngo ngo kubera njye ni kubera wowe ariko akanakumiro none Musoni.
none se Mwana wanjye.
ubu buri ninjye wabumennye amazi ngo nababujije kuryama Shikira kibondo ndabunyanyagijemo intozi Ariko kayite kubera icyo wari unshinja kutaryama kwa keza ko singushinja kutaryama kwe No, ahubwo uranshinja ndagushinja iki?
uburwayi bwe rwose higi kuko nabwo bwamubujije amahwemo no kuryama bikaba binaniranye Hmm. Sh, mana yanjye icyama nkabona kize nagushima kibondo ubu cyanjye nyumvire ku shekire mugore wanjye keza kayitesi ese ubundi ko mperuka karumujyana ku mujyanama w'ubuzima ngo amusuzume wasanze arwaye iki yasanze arwaye iki yasanze Mm.
keza afite ikibazo cy'imirire mibi ngo iki amva warasaze kandi wa mugore we imirire mibi se yatinyuka mu rugo rwanjye ite hano kwa hegero habuze iki?
yahatinyuka ite nyine?
ntahatinyuka Eh?
ite nyine wese ko utinyuka kugurisha imboga zo mu murima w'igikoni zose ntugire n'umufungo n'umwe usiga wo kugaburira abana Eh?
ntangiye ibi byose ni wowe higi ni wowe rwose wabiteye bareka ituma barire ntabwo ari njye ntandaro y'imirire mibi ya keza rwose ntabwo ari wowe ushakira ahandi wikigira inyoni nyinshi di urumva higi iteka iyo imboga zimaze kwera mu murima w'igikoni umutima wawe niho werekera ugashyirwa zose uzigurishije none ngo ngo iki ariko ubundi niba nanazigurisha ndamaze ubwo Uramaze nta nyine.
imbokoboko se Eh.
simpaha buri munsi ngo ngo iki ubwo ugiye gushaka impamvu aho zitari u- usange biteje Eh, uhaha uhaha uhaha si iki uhaha iki higi Ahaha, eh?
se mbu- si ibijumba mba- bya buri munsi wagira ngo ukoze agashya ye ngo urahinduye ugatahana ibyenda kugupfana muri butike uti nimwakire muhindure iryo murabimena se ntabwo mubirya kurya ibirayi se nabanje kurwana nabyo njobora mbiborora cyangwa ibyumbati nta n'utuboga nta n'uturagaro nta ewe naho miseke we ariko kayite ubundi ujya wibuka ko ndi umucuruzi cyangwa Ababyeyi.
he? kuri njye y'imari burya nyibona rugikubita no mu rugo rwawe se uwo murima w'igikoni cyacu weraho imboga zishishe zitohagiye ku buryo rwose ntakwihanganira kuzibona mu murima kandi nazungukamo menshi ndamutse nzicuruje
wagurisha wagira umenye ko umujyanama w'ubuzima yambwiye ko tugomba gufatirana keza Umva.
atararemba tukamugaburira ibyamwondoro urumva ibyamwondora se ni ibiki Eh.
He? ubwo ndabizi murashaka umuceri ariko mwana yanjye kwahigiro mwarakize umuceri si we.
wo ngusabye hirya.
umva ntacyo ejo nimva mu kazi nzatahana nk'akantu s'umama we umuceri si wo wakondora umwana hirya Ameze yondorwa urumva n'iki?
yambwiye ko kugira ngo azanzamuke twatangira kumugaburira nk'amata amagi indagara imboga n'imbuto kuko ngo nitutabikora dutyo urumva ashobora kuzahazwa n'imirire mibi akarwara bwaki akaba yanahatakariza ubuzima rwose ariko mana yanjye we ariko abantu barakabya koko tukabya iki koko amata amagi none se umwana wawe ariko ariko si ubundi uretse gusebanya imirire mibi iri hehe muri uru rugo kayite He? niko wowe ntubona ko umujyanama w'ubuzima agambiriye kudusebya no kuduteranya nta kindi agambiriye uriya mugore umujyanama w'ubuzima se arinda duteranya hari icyo dupfa Inanjye nicyo aragusebya ndibaza.
se aguhora iki aha mama we ndaje mbikosore da ugomba kubikosora rwose ariko nanone kandi nkubwiye ntiwibwire ko ibyo byose uko nguko ubivuze ariko nzajya mbibonera icyarimwe reka reka reka reka reka reka reka reka none se bizagenda bite ko gukira kwa keza biri mu biganza byacu tuzakora iki nyine ubwo nzajya mbagurira imboga murisha ibyo bijumba nabwo kandi nka kabiri mu cyumweru gusa ye Ye, ibyo by'amagi n'amata n'indagara n'ibiki bya buri munsi oya kayite nta mafaranga yabyo nabona twumvikane ariko mana yanjye mana yawe ikize ngaho nabyo nyihera amafaranga yabyo ndebe ko nazindukira mu isoko ntanguranwa izigishishe iyo bumaze guca imboga zitangira kunamba kubera akazuba Oya, reka, reka, reka, oya nta mafaranga naguha kayite nta mafaranga naguha rwose urisubiye se kandi oya ntabwo nisubiye ahubwo nazo nzazizana ejo mvuye kurangura ariko ye Eh, ubwo nyine nazo ndabanza nzishyire mu mubare w'ibyo nzarangura higira acungana n'uko imboga zera mu murima w'igikoni zikura akaba azijyanye ku isoko maze akazana mu rugo ibijumba aba yararanguye byenda kumupfiraho kugira ngo aribyo barya none umwana wabo ineza atangiye kugaragaza ikibazo cy'imirire mibi none se babyeyi umwana agomba kugaburirwa iki cyane cyane iyo agaragaraho ikibazo cy'imirire mibi tubatumirire impuguke idusobanurire yitwa nyiramitsindo bertride nkora mu karere ka nyanza ikigo nderabuzima cya mucubira umurenge wa cyabakame mu gihe umwana agize imirire mibi twamutegurira ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye nk'uko dutegurira n'abandi bana batararwara ariko we tukamufata by'umwihariko abana bose muri rusange bategurirwa indyo yuzuye igizwe n'amoko atatu harimo ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri ariko muri ayo moko atatu turabasobanurira ibigiye biyagize ni ibintu du- dusanga iwacu biboneka mu birinda indwara habonekamo amoko abiri harimo imboga n'imbuto mu mboga tubonamo imboga nyinshi harimo amashu intoryi ibisusa dodo byose turabizi noneho mu mbuto hazamo imineke amacunga amatunda imyembe amapapayi na voka n'ibindi n'ibindi noneho mu bi- mu bitera imbaraga naho hazamo amoko abiri hazamo ibinyamafufu n'ibinyampeke mu binyamafufu dusangamo ibijumba amateke ibirayi ibitoki no n'imyumbati n'ibindi n'ibindi noneho mu binyampeke hakazamo amasaka uburo i- ingano n'ibigori n'ibindi n'ibindi noneho hakazamo ibyubaka umubiri ubwo ni ubwoko bwa gatatu mu byubaka umubiri naho habonekamo ubwoko bubiri hazamo ibikomoka ku matungo hakazamo n'ibinyamisogwe mu binyamisogwe hakazamo amashaza ibishyimbo eh, hari na za soya zi- basaruye zi- zitumye noneho hakazamo ibikomoka ku matungo ari byo badushishikariza cyane guha abana kuko bitera kubaka umubiri cyane ibikomoka ku matungo harimo inyama harimo amafi amagi ari nayo cyane cyane aboneka iwacu kuko ubushobozi ntabwo buba bungana hakazamo amata hakazamo indagara nazo ziroroshye kuzibona amafi arahenze mu by'ukuri nashishikariza abantu indagara nizo zitworoheye zivangwa mu biryo byose ibi biribwa tubifashe ukabasha kubaka umubiri ukagira imbaraga ntugire n'indwara kuko twabonyemo ibirinda indwara nta kabuza ugomba kugira umubiri mwiza n'ubuzima bwiza cyane cyane ku mwana ho ahita anakura akiyongera mu biro akiyongera mu gihagararo ndetse no mu bwenge buri mwana wese n'igihe n'imyaka agezemo agomba kurya indyo ihagije ayo moko y'ibiryo agomba kujyana n'ingano y'ibiryo buri rugero rw'umwana imyaka agezemo agomba kurya n'ibiryo ingano ubwo niyo ndi kuvuga ingano y'ibiryo ihura n'imyaka ye ubwo wowe uriye ntuhage wagubwa neza umwana agomba kurya agahaga kugira ngo ave mu mirire mibi ubuzima bwe bukomeze kugenda neza babyeyi badusobanuriye ko tugomba kugaburira abana indyo yuzuye kandi yiganjemo imboga n'imbuto n'ibikomoka ku matungo nk'amagi amata cyangwa se indagara kuko ibi bifasha umubiri w'umwana kwirinda indwara ndetse no kubaka umubiri bigatuma uyu mwana akira imirire mibi n'igwingira maze agakura neza bana nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza reka duhe ko mama kwereta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero cyusa nawe teta ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanurira akamaro ko gukingiza umwana inkingo zose no kubahiriza igihe cyagenwe inosa ntirenganya aratubwira ko gukingiza umwana uko bikwiye bituma akura neza atarwaragurika kandi umubiri we ukagira ubudahangarwa buhagije naho harerimana inosa ati akamaro ko gukingiza umwana inkingo zose bituma agira ingufu z'umubiri kandi ntarwaragurike dusoreze ku butumwa bwa jean pierre ndikubwimana utubwira ko gukingiza umwana inkingo zose bimurinda kurwaragurika haba akiri muto cyangwa se amaze no gukura dushimire inosa ntirenganya harerimana inosa na jean pierre ndikubwimana ku bitekerezo byiza batugejejeho mama kurete turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twe kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubasigire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na cyusa nanjye teta bayi bana nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu Imana ibarinde, turabakunda.
nkunda kurya imineke nkunda kurya imineke nkunda kurya ipapayi nkunda kurya ipapayi nkunda kurya amacunga nkunda kurya amacunga yewe nkunda amatunda yewe nkunda amatunda la la la la la la la la la la la la la la la la
itetero ikiganiro itetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice Abana mbere na mbere